turashimire kubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mwiriwe gute muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe hakurya yo mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mudukurikira muri kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe ndi muri studio ya gatanu mu burundi abanyagihugu bo mu makartier atandukanye bugarijwe n'ikena ry'amazi meza bemeza ko ari ikibazo cabaye akananira abahinga ngaha tukunze kwifashisha iyo nyabagere nyabagere nayo irimwo umwanda gusaba ko boduha amazi ku rugezo no kuri rukwiriye amazi ku matafari ni ingorane n'ikibazo ukwezi amezi abiri ata mazi tubona
aba ni bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca bujumbura leta y'u burundi basubiza ko ata muti wa vuba w'iryo kena ry'amazi iriko irabona tanzania ipfunze impunzi z'abarundi zirenga mirongo irindwi mu vyo bagirizwa harimwo uguhungabanya umutekano n'ubusuma ubushinwa bwiyamye amerika ku bihano iheruka kubufatira mu gihe urugamba hagati ya hezbola na israel rushushe irani yagabishije ko ibwirizwa kwihora israel ku yicwa ry'indongozi ry'igisata ca politike mu rwe hamas ido nido yano makuru yose duce ku masonga ni mu kanya isase mwakoze guhitamwo ijwi rya amerika mu yandi maradiyo yose amakuru yacu reka tuyahere muri irani itangaza ko itegerezwa kwihora igasubiriza mu ndumane abagandaguye indongozi y'igisata ca politike mu rwo hamas mu kwezi guheze umushikiranganje ajeje imigenderanire ya irani n'ayandi makungu abbas arachki yabwiye mugenzi we wo mu butaliyano ko irani izokora ibishoboka vyose kugira ngo ntizohushe igihe co kwihora niyo cagera mu kiganiro co kuri telefoni umushikiranganje ajeje imigenderanire ya irani n'ayandi makungu yagiranye n'uwujeje imigenderanire y'ubutaliyano antonio tajani yamubwiye ko irani itifuza gukwirakwiza amatati ariko biramutse bibaye ngombwa itobitinya na gato irani yemeza ko ismail haniye yahora atwara ishami rya politike muri hamas yagandaguwe na israel mu kwezi guheze ari muri irani israel ntiyigeze yemanga ntiyigeze yemanga uruhara rwayo mu igandagurwa rya haniye canke ngo iruhakane irani itangaje ko ibwirizwa kwihora inyuma yaho kuva ku munsi w'ejo wa mungu intambara ishushe hagati y'ingabo za israel n'umurwi wa hezbola ushigikiwe na iran mu kiringo c'amasaha mirongo ibiri nane gusa impande zose zimaze kugabana ko ibitero biharugwa mu majana impande zitandukanye zirimwo amerika zimaze gutangaza ko zitewe impungenge n'ikicuka kibi umushikiranganje wo kwivuna bansi wa amerika yarungitse vyihuta ubwato bwo kwikorera indege z'intambara mu icungararo y'uburasirazuba bwo hagati y'isi tukivuga rero kuri ivyo bitero abarwanyi ba hezbola bashigikiwe na irani bagavye muri israel bihora irani yatangaje ko israel ishobora kuba yaratakaje inguvu zayo zo gukumira ibitero biza biva hanze yayo irani yemeza kandi ko israel atajambo igifise mu guha intumbero ibibera mu burasirazuba bwo hagati y'isi ibindi na ejo ni mukankusi umutwe w'abarwanyi ba hezbola muri libani warashe muri israeli ibisasu byo mu bwoko bwa roketi bibarirwa mu magana ingabo za israeli ziravuga ko zohereje indege ijana za gisirikare mu rwego rwo kuburizamo ibindi bitero bishobora kuza bikomeye kuruta ibya mbere nasser kanan uvugira minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya irani yanditse ku rubuga rwa x ko nubwo israeli ifite inkunga y'ibintu byinshi ikura ku bihugu nka leta zunze ubumwe za amerika itashoboye kumenya ibya kiriya gitero cya hezbollah cyayiguye gitumo yavuze ko icyo israeli isigaje ari ukwirwanaho mu bice byose by'igihugu yagabyemo ingabo zayo ikintu icyo ari cyo cyose gikomeye cyatumye iyi ntambara yatangiriye igihe kimwe n'iyo mu karere ka gaza igera mu bihugu by'akarere gishobora guhita gikururiramo irani isanzwe ishyigikira hezbola na leta zunze ubumwe za amerika inshuti ikomeye ya israeli
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda indonesia na leta zunze ubumwe za amerika vyatanguye imyitozo mpuzamakungu ya gisirikare yakarandura ibindi kuri ivyo myiyerekano turabibaza mugenzi wacu thomas kamirindi iyi myitozo izamara ibyumweru bibiri irimo abasirikare ba indonesia ibihumbi bine na magana ane ab'amerika igihumbi kimwe na magana umunani n'abandi amagana bo mu bufaransa ubwongereza canada n'ibindi bihugu bitanu bitandukanye byo mu karere ka aziya pasifika ari byo australia ubuyapani singapore korea y'epfo na nouvelle zelande ibindi bihugu umunani brezil ubudage ubuholandi malaysia filipine tayilande timor leste na papuwazi nouvelle guinee barimo nk'indorerezi mu bigize iyi myitozo harimo ibyo kuyobora ingabo mu mirwano imirwano yo ku butaka no mu kirere bakoresheje amasasu nyakuri y'intambara gushakisha no gutabara abazimira mu mirwano gusana ibikoresho byangirika mu ntambara kugemurira ingabo ziri ku rugamba gukumira no kurwanya ibitero byo mu ikoranabuhanga imyitozo ya gisirikare hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na indoneziya ya mbere na mbere yabaye mu bihumbi bibiri na karindwi kuva icyo gihe uko iba buri mwaka igenda yaguka ibihugu biyijyamo bikagenda byiyongera ni mu gihe impungenge z'ibihugu by'akarere aziya pasifika zidasiba kwiyongera kubera ubushinwa ubushinwa kandi buhora bushyamiranye na amerika mu birebana n'ikirwa cya taiwan ubucuruzi mu karere no mu nyanja yitwa iy'ubushinwa bw'amajyepfo thomas kamirindi urakoze tukivuga ku by'imigenderanire ya amerika n'ubushinwa ubushinwa buriyamiriza bwivuye inyuma ibihano bishasha amerika eruka gufatira amashyirahamwe atandukanye yabwo yagirizwa gukorana no gushigikira uburusiya ubushinwa bwavuze ko buzokora ibishoboka byose kugira ngo bukingire uburenganzira n'inyungu z'amahinguriro yabwo mu mpera z'indwi iheze amerika yafatiye ibihano bikaze amahinguriro arugwa amajana yo mu burusiya iburaya muri aziya n'ayo mu burasirazuba bwo hagati y'isi amerika ivuga ko amahinguriro yose yashize mu bihano akorana n'uburusiya haba mu kubuha ibikoresho bitandukanye bituma intambara burimo na ukraine idacureha canke mu kuburizamwo ibihano impande zitandukanye zafatiye uburusiya by'umwihariko amerika ivuga ko ihangayikishijwe n'ibidandazwa birimo ibyifashishwa mu buhinga bwa none no mu bya gisirikare ubushinwa bushorera mu burusiya ibihano bishasha bya amerika biziririza amashyirahamwe atandukanye ya amerika gukorana n'ayo mu bushinwa igihe cyose hatabonetse uruhusha rwihariye ubushikiranganji bujeje ubudandaje mu bushinwa mu itangazo bwasohoye uno munsi bwavuze ko amerika izi neza ko uruhusha ivuga ko rubwirizwa kubanza kuboneka idashobora kurutanga ubushinwa bwavuze ko ingingo amerika yafashe itagishije inama izindi mpande izo hungabanya ubudandaje mpuzamakungu muri rusange itangazo ry'ubushinwa risaba amerika kwihutira kuvavanura n'ico ubushinwa bwitwa ingendo igayitse amakuru yose n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahera mu burundi ahavugwa ubukene bw'amazi mu makartiye atandukanye y'umurwa mukuru w'ubutunzi bujumbura abanyagihugu rero baba muri ayo makartiye atandukanye bahangayikishijwe no kubona iki kibazo bavuga ko gishobora kuba kwegera karambaraye umumenyeshamakuru thierry ndayishimiye adusomera ino nkuru ijwi ry'amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu burundi
turicara hari abantu benshi turicara tugasaba bano bana bafise imyaka iri hagati y'itanu n'itandatu duhuriye muri karitiye taba ya zone gihosha bagiye kuvoma mu mabarabara y'amakaritiye atari make y'igisagara ca bujumbura hanyuragiranwa bikoreye amabido indobo n'ibindi abasunika amakinga abapakiye amazi hamwe n'abakoresheje ivyuma binini basunika vyuzuye ibivomesho bamwe bavuye kuvoma abandi bariko bazunguruka barondera aho baronka amazi ku mabombo rusangi arenga icumi twaciye ko mu gisagara cose ahenshi uku niko usanga byifashe hagati y'abana biboneka ko bakiri bato cane imiyabaga abagore n'abagabo bose baje kuvoma Regis Irakoze ni umusore afise imyaka cumi n'indwi akora mu nzu y'uburiro duhuriye ku ibarabara ry'umunani muri zone Cibitoke afise amabido abiri mu minwe agiye kurondera amazi nayo uyu mugabo afise imyaka irenga mirongo itatu n'itanu apakiye amabido indwi ku ikinga duhuriye ku ibarabara rya gatanu mu Cibitoke nyene bose bavuga ko batorohewe n'ikibazo c'ikena ry'amazi riri mu gisagara Simba muri kati y'Cibitoke mugombuye kuvoma amazi ku mutakura turahurira n'abantu benshi akabimishwa ano nk'uburyo nahigiye ahantu habi nagiye mu cy'ibitoki hepfo nkamira hama canja kumutakura ndayasanga imvura iragenda nkuko nk'ubu mvuye nkaho kuri duzi ngiye nkariya kuri biti kuri kuyaronde bano bapfasoni bo tubasanze mu mihana yabo muri karitsiye mirango ya mbere ya zone kamenge no ku matafari muri zone gihosha ya komine ntahangwa bose umwiheburo ni wose ku kibazo c'amazi ngaha tukunze kwifashisha iyo nyabagere nyabagere nayo irimo umwanda gusaba ko boduha amazi ku rugezo no kuri rukwiriye amazi ku matafari ni ingorane n'ikibazo ukwezi amezi abiri ata amazi tubona amezi atatu arahera tutarose amazi koresha nyabagera nayo ni bwa bucafu nyene uyu mupfasoni wo mu buterere dusanze ariko aramesuza amazi asa n'icatsi kibisi hamwe na mugenzi we barasaba kugarukirwa kuko uburyo bwotunze umuryango busigaye bumagwa n'amazi bagahitamo gukoresha ayo babonye ni ukuri ikibazo c'amazi ni hatari nka twebwe twashoboye nko kuva guhiga ubuzima ukabura n'amazi woga aya nayadasha mu mugazo niyo nayadasha ntubu ukimesa ntubu ucoga kugira ngo gushikane ngaho ibido utanga inoti ya bibiri cyangwa bibiri n'atanu aho ugeze hose imyidogo ku mazi usanga ari yose uyu mugabo afite imyaka irenga mirongo ine wo muri karitsiye nyabagere tumusanze atamariye abariko bavoma amazi y'uruzi nyabagere kubwiwe ngo natahura ukuntu leta yitaho kuvura ibiza gusumba kubikinga murabe abanyagihugu bari hajya bariko baravoma amazi y'ibiziba deje wa regidezo abone yuko koko abanyagihugu bagowe muri iki gisagara cya bujumbura mu kubura amazi kuko naho nyene batabigize ni cya kibazo nyene leta izokwama ihura naco mu gukoresha uburyo bwinshi mu kuvura ingwara z'ivyaduka aho uko boturungikira amazi muri zone muhanaho ngo ntiborohewe n'ubuzima barimwo hari ibya nkenerwa mu buzima no ku mubiri w'umuntu bariko baribagira kuko atakundi bogira hamwe turaziheba tukaja gusaba indaharo abafise toilette zo hanze ntitworonka amazi bido ya demire dukoresha muri toilette zo mu nzu urashobora kumara dosimene utoga mu ijoro naho ugacaho uga pasiporo ibido y'amazi meza ubu uca wibaza yatanganika ni demire meza yo kunywa nayo ubu yafise ngira yo kubwira ngira senga mili canke bitabine uca wibaza ni ukuri dusaba ko bodufasha ku kintu c'amazi ni ukuri biraturiye kuri uwo mwiheburo w'abanyagihugu mw'ishirahamwe regidezo rijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba nta muti babona dr enjeniyeri jean albert manigomba umuyobozi mukuru wa regidezo avuga ko amapompo atanga amazi ashaje cane ahari hagenewe gukora ipompo zitandatu ubu hakora zitatu gusa nazo zigatanga ayadakwiye ari munsi y'inusu yayo zitanga n'ahavuga ko ibyuma byo gufasha gusubiriza ibyononekaye no kubaka ahashasha byashitse nawe ntabona umuturama ku ikena ry'amazi mu gisagara ca bujumbura kuvuga ngo abenegihugu bo kwizera ko ikibazo c'amazi giye gutora umuti burundu mu myaka ingahe ico ni ikibazo kigoye kwishura cane kugira ngo ikibazo c'amazi gitorege inyishu burundu ahi bujumbura nuko tubwira station de pompage nininya cyo nobwira bene gihugu nuko tuko turakora ishoka vyose tugwane avec ibikoresho vyaje hazoba karusho muga burundu ngo ndababwire ngo numwaka uyu na meza ya oya no wandiko ndabesha mu bushikiranganje bw'amasoko ntangaguvu ubutare n'agataka uku ni ku mushikiranganje Ibrahim Uwizeye abona ikibazo c'ikena ry'amazi mu gisagara ca Bujumbura ariko uyu munsi abene igihugu bagiye ku kivi barubaka cane ku buryo bubatse amakartier menshi cane twe tujeje amazi nta nguvu zagiye ntizakurikiye nk'uko abene igihugu bakoze kugira ngo bubake amakartier kuri uko gusamara kw'abajejwe gutunganya igisata c'amazi Gaspari Kubako umuhinga mu bijanye bijanye n'inyubako asaba ababijejwe kwemera ko bananiwe bakikora ku babishoboye abantu baragwirirana n'ivyo mbega bagwirirana ku rugero uruwe kugira uvuga yuko udashobora guha amazi abantu hohinduka ubuhinga bwo gukora mu bushikiranganji bujejwe amasoko ndangaguvu ica kabiri hoba kwikora ku bahinga bo hanze naho hoba ari ku ngurane bobikora amakenga ni menshi ku banyagisagara ca bujumbura ku buzima bwabo no ku kibazo co kwirinda indwara y'akaranda k'inkende isaba isuku kandi iriko iraranda ndagata nayo bo mu masoko bavuga ko atakundi bogira mu gihe no mu mihana yabo babona ko iby'amazi bisa n'ibyananiranye tusikilize sauti ya amerika yelewe
ejo rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu tuyabandanirize mu rwanda umuryango witwa uh, francisco saveri mutuyemungu yaraba aha ahitwa kimironko ni mu gisagara ca kigali usaba inzego zibishinzwe kuwufasha bakamenya irengero ryiwe ibindi kwino nkuru na eric bagira ubusa amakuru y'ibura rya bwana francisco saveri mutuye mungu ijwi rya amerika yatangiye kuyamenya kuva mu mpera z'icyumweru gishize umuryango we uvuga ko mutuye mungu yashimuswe n'abantu bane bari mu modoka y'umweru ku wa kane w'icyumweru gishize ku manywa y'ihangu mu masaha ya saa yine za mu gitondo umugore we beyata musengimana akavuga ko bamufashe bamusanze i kabuga aho yari amaze iminsi akora akazi ko kubakisha amazu ni amakuru musengimana yahawe n'abakozi bakorana n'umugabo we mutuyemungu yakoreraga akazi i kabuga ariko atahinya agatovu mu murenge wa kimironko mu karere ka gasabo madamu musengimana avuga ko abo bantu bamutwariye umugabo bamubwiraga ko yari amaze iminsi avugana n'undi mugabo ku makuru y'umugore wari umaze iminsi yibwe gitangaza musengimana agasobanura ko umugabo we abamufashe cyangwa bamufatishije batigeze bamushyira uwo mugore bavuga ko yibwe asobanura ko kuva ubwo atazi irengero ry'umugabo we yabwiye ijwi rya amerika ko ari mu gihirahiro ngo bamaze kumujyana iyo saha ya saa yine ku kazi baramutegereza baramubura barangije bigeze nko mu masaa kumi barampamagara abo bakoranaga bambwira bati se telefoni yigeze ikuvugisha ko twamubuze noneho ndababwira nti nanjye kugeza iyi saha mperuka kuvugana nawe mu masaa atatu ariko ndi kuyicishamo telefoni ntitemo bati rero twamuguze bambwira uko byagenze ubwo nahise mpaguruka ndagenda tujya kuri ribu ya masaka turamubura tujya kuri ribu y'ikabuga turamubura iy'i remera turamubura tugiye kimironko naho turamubura bwarakenge igikondo umuntu ndamubura ngana kicukiro ndamubura ubwo nafashe gahunda yo kujya gutanga ikirego kuri ribu na niyisa ubu mvuyeyo bambwira yuko bataramubona kubw'uyu mubyeyi uvuga ko umugabo we nta kindi yakekwagaho agasanga kibaye kinahari abamutwaye bagombye kukimugaragariza binyuze mu nzira z'ubutabera nta na gitoya bigeze bamushinze banamushinjije bamujyana muri gereza tukamubona ariko nta kintu namba nigeze numva bamushinja kuko yari amaze nk'amezi nk'atatu ahakorera kandi ataha mu rugo ubwo rero nkaba nashatse nimero zanyu ndavuga ngo mbamenyeshe murebe uburyo mwamfasha wenda bikaba ngombwa ko uwo muntu aho yari yazaboneka kuko nta hantu na hamwe ndi kumubona n'ubu nari mvuyeyo mvuga ngo ndebe ko wenda hari icyo baba barabonye bakaba baramenya aho ari ntambwira ngo iyo bahamenya baba barampamagaye rero nyine urumva byaranshobeye nawe uwo muntu ahantu namushakishiriza ijwi rya amerika ryanavuganye na bwana simoni bikora imana ariwe wakoreshaga mutuye mungu uyu avuga ko yamukoreshaga nk'umufundi uzi kubaka ariko ko nta kindi cye yari azi yaduhamirije ko bamutwariye umufundi adahari umunsi nza bamutwara naratashye nijoro barangira ngo umufundi wanjye bamutwaye ariko ngo abandi bakozi bakoranaga bahamagara abo bene wabo baziranye n'umugore we ajya gushakisha ariko ntabwo ntabwo nongeye kumenya uko bimeze ubu ngubu niba yabonetse cyangwa ataraboneka gusa nari ntegereje ko wenda yaza kunyishyuza amafaranga yaragejejemo kuko nk'ubu ngubu namaze gufata n'undi warurete kuko ndabona imvura yaguye ni uko mbizi ntaho biyabukira ntabwo nongeye gukora siporo ijwi rya amerika ryashatse umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib ntibyadukundira kuva ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere kugeza ubwo dutangaza iyi nkuru bwana thierry murangira ntiyitabye telefone ye ngendanwa ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje ubwo twateguraga iyi nkuru telefone twahawe n'umuryango wa mutuye mungu uvuga ko bamutwaranye twayihamagaraga tukumva itakiri ku murongo amakuru ijwi rya amerika ryamenye aremeza ko mu bubakanaga na mutuye mungu ntawabashije gufata purake z'iyo modoka yamutwaye ku miryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu si rimwe si kabiri abantu babura ababo bikarangira bagaragaye ko bafitwe n'inzego z'umutekano mu rwanda umuryango human rights watch ufite icyicaro cyawo muri amerika wakunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'u rwanda ko bunyereza abantu mu buryo bunyuranije n'amategeko ni ingingo u rwanda rwamaganiye kure igihe cyose yazamuwe eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu duce tuyabandaniriza mu gisata c'impunzi neza na neza muri tanzania afungiwe abarundi barenga mirongo irindwi mu bahungiye mu ikambi ya nduta iri muri ico gihugu bapfungiwe mu gasho gakuru ka commune kibondo baziriki muravyumva muri no nkuru ya james jovin bamwe muri izo mpunzi bafashwe n'igipolisi cyo muri komine kibondo bagirizwa guhungabanya umutekano mu nkambi no mu baturanyi ubusuma injyane z'abubakanyi no gusohoka inkambi mu gihe bitemewe n'amategeko mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere umuyobozi mukuru w'igipolisi muri komine kibondo acp michael komwe yashimangiye ko benshi muri izo mpunzi bafashwe mu isakwa ry'abagizi ba nabi Kwa tunafanya misako ambayo ni ya kushtukiza katika maeneo mbalimbali.
mu kiringo cy'ukwezi kumwe gushize twarakoze isakwa z'abagizi ba nabi zitandukanye zimwe zimwe twazikoze giturumbuka mu nkambi no mu baturanyi tubikora twisunze amategeko kandi mu ntumbero yo kubungabunga umutekano muri icyo gikorwa twarafashe abantu barenga mirongo icyenda abo mu nkambi ya nduta twafashe abantu mirongo indwi na batatu turakora amatohoza abo dusanganye amakosa baca bajyanwa kuri sentare abandi tukabasubiza mu nkambi hari n'abandi babiri twasubije mu gihugu cyabo cy'u Burundi n'abanyarwanda batatu twasanze mu gihugu cya Tanzania mu nzira zitemewe n'amategeko twarabashikirije mu gihugu cyabo ambao Warundi wawili tuliwarudisha kwao, Wanyarwanda watatu pia nao tuliwarudisha kwao.
muri icyo kiganiro acp michael yavuze ko benshi muri izo mpunzi bafunzwe iby'agateganyo mu gihe bazoca bajyanwa gucibwa imanza muri sentare ya komine kibondo muri bo abagabo ni mirongo indwi abakenyezi ni batatu gusa bose bari munsi y'imyaka mirongo ine n'itanu y'amavuko yashimangiye ko polisi ya komine kibondo yafashe iyo ngingo yo gukora isakwa ry'abagizi ba nabi nyuma y'ikibazo cy'umutekano muke w'amawibonekeje mu nkambi ya nduta hamwe no mu baturanyi hanyuma bikagira ingaruka mbi mu miryango gusa umubabaro ni mwinshi kuri bamwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta mu gihe kenshi abafungwa bahohoterwa bakanyagwa ibintu n'amafaranga basanganwa ikindi bavuga ko abasigara mu nkambi ati amakuru baronka akwiye mu bijyanye n'impunzi zijyanwa gufungwa mu busho butandukanye mu ntara ya kigoma urashobora kurenga inkambi gusa ukijabuka ujya mwonga bita ndorobo ukaba urafashwa mugabo ako kubaza ikintu na kimwe bagira ko bagukubita batanakubajije bakuruhukiriza hehe mu gasho baganda dushyitse mu nzira baradufata ngo murabarundi baradukubita ati ngaha ntabarundi bemerewe kugira ntigusohoka inkambi ngo abarundi mugume mu nkambi nyene baratubwira ati none mwebwe timuva mu nkambi kubera iki ngo hiyo ntibapokeza maze tuvuga ati baradupokeza mugani badupokeza ibidakwiye turahafise impungenge cyane kandi ubwoba bura- buriho bwinshi cyane kuko turaryama tukaza twumva akugi karamijutse umugabo wawe bakamutwara bamutwaye ntumenya ngo bamutwaye hehe mu gitondo ugiye kuyikora ku bajejwe inzego baraguhakanira ko ata muntu baherutse kuza gutora mw'iyo zone n'iyo village ko atayo bazi ibibazo by'impunzi byo kwagirizwa amakosa gufungwa kubirirwa irengero no kwicwa byama byabaye hafi buri gihe mu nkambi za nduta na nyarugusu minsi yose gutyo bigatera umutima uhagaze abakenyezi mu gihe atamahoro bagira mu mutima hari n'umugabo nk'ubu namwe ndaba ufise n'ibikomere bamufatiye hiyo oh, baramurekura bamucinga mirongo itanu bari ba- babiri uwo baca ngo mirongo itandatu na bitanu uwundi mugabo baciye ko acaraza arabigurana ino bara- bara- barabashira urumva ari ahantu kure twebwe sinzi ingene tugiye kubaho induta twebwe ngaha inkambi y'induta abagabo ni benshi bamaze guherera inyuma y'ikambi bagiye kurondera indya kugira ngo bafashe umuryango mu bitigiri bitangwa n'igipolisi mu ntara ya kigoma hafi impunzi mirongo icenda na batanu barafungwa uko umwaka utashe bazizwa ahanini kubangamira umutekano mu nkambi no mu nkengero zazo kuva mu gihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika
James Jovini urakoze tugaruke rero aha muri leta zunze ubumwe za Amerika mu nama rukokoma yakoresheje mu ndwi iheze umugambwe w'abademokrate waragarutse cyane ku nyandiko yitwa Project 2025 ni nko kuvuga umugambi mirongo ibiri mirongo ibiri na gatanu abademokrate rero uno mugambi bawitirira kandida w'umugambwe wa Republicane Donald Trump ariko none Project 2025 ni iki nivyo mugenzi wacu Thomas Kamirindi adufasha kuraba mu rukuri urukurikirane rw'inkuru zihariye zibasobanurira ibijanye n'amatora y'uno mwaka muri leta zunze ubumwe za amerika Project 2025 ni igitabo cy'impapuro magana cyenda na makumyabiri n'ebyiri cyitwa nanone mu yandi magambo y'icyongereza 2025 Presidential Transition Project ni nko kuvuga umushinga w'inzibacyuho wa perezida wanditswe n'amashyirahamwe arenga ijana y'abantu bagendera ku matwara y'abasokuruza abenshi cyane muri bo bahoze mu nzego z'ubutegetsi zo hejuru ku gihe cy'ubutegetsi bwa donald trump kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi kugera mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe umuhuzabikorwa wabyo ni umuryango udaharanira inyungu witwa heritage foundation ufite icyicaro gikuru mu murwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika washington dc uyu muryango uvuga ko ufite ubutumwa bwo gutekereza no guteza imbere politiki zishingiye ku mahame y'ishoramari ryisanzuye guverinoma iciriritse mu bunini uburenganzira bwa buri wese indangagaciro gakondo ny'amerika n'igisirikare gikomeye perezida wa heritage foundation kevin roberts asobanura ate iyi project 2025
turi mu bihe bya revolisiyo y'amerika ya kabiri nta maraso izamena niba ab'ibumoso ariko babyemeye ab'ibumoso kevin roberts avuga niko abarepubulikani bita abademokarate aba bademokarate nabo bakita abarepubulikani ab'iburyo donald trump yagerageje kwitandukanya na project 2025 abanza kuvuga ko atazi icyo ari cyo ubundi ati sinemera bimwe na bimwe byanditsemo nyamara umukuru wa project 2025 paul dans yakuye inzira ku murima ashimangira ko project 2025 ikubiyemo ibitekerezo bya trump
yabaye perezida imyaka ine niyo mpamvu ibitekerezo byinshi bituruka ku matwara ye y'ikubitiro bituruka muri manda ya mbere ya trump
ngayo rero muri make amavu n'amavuko ya project 2025 noneho rero uyu mugambi ni iki abahanga muri politiki bawusuzumye neza bemeza ko ushaka gukuraho amahame yanditse mu itegeko nshinga yo gutandukana kuzuzanya no kugenzurana kw'inzego z'ubutegetsi z'igihugu arizo urwego nshingamategeko rugizwe n'umutwe w'abadepite na sena urwego nyubahirizategeko rukuriwe na perezida wa repubulika n'urwego rw'ubutabera rukuriwe n'urukiko rw'ikirenga bemeza kandi ko uyu mugambi uteganya ko trump aramutse atsinze aya matora agomba kwigarurira abakozi ba guverinoma yo ku rwego rw'igihugu bityo agomba kwirukanamo byibura ibihumbi mirongo itanu no kubasimbuza abambari be bamwunamira cyangwa batera ivi imbere ye aha bavuga cyane cyane abo muri minisiteri y'uburezi igomba kuvaho burundu yose uko yakabaye fbi ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha no kurwanya iterabwoba mu gihugu no kurwanya kuneka leta zunze ubumwe za amerika n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru usagm gikuriye radiyo ijwi ry'amerika mu by'ukuri trump yaba ari nawo mugambi yari afite igihe yiyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu icyo gihe yabivuze muri aya magambo
nintorerwa kuba perezida tuzamaraho umwanda uri mu kidendezi washington dc
nk'uko mubyibuka trump yaratsinze mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ageze ku butegetsi koko guhera ku itariki ya makumyabiri y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na cumi na karindwi abakozi bamwe na bamwe ba guverinoma barirukanwe abashushubikanijwe hanze igitaraganya umunsi umwe muri usagm harimo abayobozi b'amashami yayo ane middle east broadcasting radio free asia radio free europe radio libre na open technology fund hejuru y'ibyo abahanga mu bya politiki batsindagira ko project 2025 iteganya n'ingamba zikomeye zo kunyaga uburenganzira bwa rubanda bwo mu ngeri nyinshi zitandukanye nk'ubwo kuboneza urubyaro ubwo kuvuga ikikuri ku mutima nta nkomyi ubw'itangazamakuru ubwo gutora n'ubw'amakoraniro yo mu ituze no gukuraho imishinga n'ingengo y'imari byo kurwanya ibyangiza ibidukikije no kugabanya ibyuka bihumanya ikirere n'umwuka n'ubushyuhe bwugarije isi project 2025 iteganya kandi kwirukana abimukira amamiliyoni n'amamiliyoni batarabona ibyangombwa n'ibijyana n'ibyo byo kubirukana nko gutandukanya imiryango bivuze gusenya amategeko agenga abimukira urutonde ni rurerure cyane impapuro magana cyenda na makumyabiri n'ebyiri ntawazivuga mu munota umwe gusa ba nyirabyo bavuga ko ari byo amerika by'umwihariko n'isi yose muri rusange bakwiye kuko nyine bavuga ko amerika igomba kuyobora isi yose ababirwanya bo bavuga ko ari ubuhezanguni bw'ikirenga bita fashisme mu rundi rurimi
hejuru ry'amerika no ngaha amakuru yacu twari tubafitiye kuri uno mugoroba agarukiye kuri mikoro ari kumwe na diane ninahazi umuhinga bw'ivyuma yari nadia taha twemye tubifurije ijoro ryiza manyi no mu vyaro